The people of Sokoto State, they don't cry out loud and clear to our president. Momodu Buhari said, Momodu Buhari, please help us. We can't do all this alone. We have, our people are dying. These bandits, they don't become kings over us. They just they kill us as if say we be cows. They don't, nobody say they bother. They write time for letter. Now, inside that letter they come the voice out say our president over eighty people. now now, those bandits don't kill at one night as in one night one night bandits then kill eighty people for that community di govnor govnor tambuwa come dey talk am say in fact because now im head the letter im tell in fact President wetin those bandits now dey do now say say dem dey impose levy upon eighty communities wey dey for sokoto state and him as the governor sef he no see any levy to collect from those people again na wetin those bandits talk now na him all this all him community people na him dey dey do because nobody wan die dem dey fear death now come imagine now those bandits again dem go rape im people They go kill in people. Then if they, they, they, they put fears upon in people, say, hey, in fact, the thing don't dey them, make them help them. The picture wey dey see my back na wetin happen for Sokoto State. Wey be say those bandits dem burn a whole car, a whole bus, and those as in those dem burn bus with passengers inside. So this picture now now the remaining of twenty people wey be say dem dey inside that box wey be say dem fit gather their their their remaining body so na na those bodies wey be say those people now dem dey bury and di governor come tok am say di killings now don dey too much make di president make e help us anything wey be say im fit do make e do am say di killings don tire dem in fact their people now <laughs> e don almost die finish so make e make e make e help us. Me, I dey think of something eh, you know say wetin they do na normal thing actually. You say dey actually voice out say the, the, the killings don dey tire them. But me, I think say why they why they write letter? Why do they write letter? Why do they send letter to eh, eh, letter to the president? I think the governor actually has what they call am direct uh, can actually communicate directly with the president instead of writing. Secondly, I think say uh, the gay youth for Sokoto states. if truly say they invest, the youths, suppose they protest by now. Imagine 80 people at one night. Only God knows how many people now don't now don't die. They die every day. Now, which you say, which you say for uh, per day now for the northern side, almost But over 50 people will die per day. How many will come before this country? What did they happen now? Now, I think as they make the youth, make them protest, say, okay, now this thing they want, and this thing they want, make them gather head together. Youth no protest. They're going to write letter to the president. You know, say this kind of letter, eh, man, I think I'm saying, if it no reach the president said, You know, say, you say, this point, nine meeting. But if talk, if talk say them voice out, them protest, they everything, everybody for this country go hear. They go, they go, they, they go know say, okay, they're serious. Me, I know even buy buy the idea of this letter of the team say these Sokoto people who say who say they rats. <laughs> now, the question we say I want ask, we say, be say, what is the main objective of these bandits where they kill people two four seven wetin they want wetin they want when snake gumi go talk he talk and say they want education and money only god knows how much those people don't collect if talking about money that money don't that money suppose not reach them suppose supposed don't stop by now millions of naira those people don't collect They go kidnap collect fifty million hundred million and this man say even dey talk make we give them more money They give them. uh, eh, may say uh, all the money wey our federal government dey use buy weapons make we use make we dey give all those bandits imagine and we dey use money we dey we dey call am this we dey budget money every year for insecurity billions of naira to buy weapons our country we dey among the country wey be say dey import weapons most What about the happen? See the amount of people we died for one night. Eighty people. eighty people. And our governors here, our governors, then they fight over uh, UK, we ban Nigeria. And people, they die. Eighty people over in one night. They rape them, inflict pains on them. And once we come catch those bandits finish, what's going happen? repentant bandits talk and say dem don repent make we free dem <laughs> make dem dey go on their own as far as say dem they don think say the the wetin they dem dey do e no good make we dey care for dem dey dey <laughs> wahala now that the people of sokoto state now don vex through writing make we see the next thing wey be say wey maybe say those pipo now dem go do maybe dem go voice out through protest or make we see maybe. our president Muhammadu Buhari go actually say something about the writing they, they sent to Oga Buhari. He go see everything. So my people, waiting I think about this thing everything they happen for Sokoto State. 80 people in one night. What did say the people of Sokoto State which do? Me I me and the thinkers they make the youth for that place make them protest and fight for themselves. Or what is your own make I hear your own two opinion? uh, on behalf of all this integrate team say they happen for this Obodo Ninja. My name now MC Top Secret. See you in my next edition. Don't forget to stay safe. They watch everywhere We say they go. Watch front, watch back, watch up, watch everywhere We say you say they go. Hey, now this time around, everybody. <laughs> See you. Bye.